ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turi kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ariko nk'uko mubizi turi no kuri facebook voa radiyo yacu kandi nabonye mwanditse muri benshi cyane mbanje kubisegura hakiri kare kuko sinzi mwese nimba tubabonera umwanya byashimishije rero ndabaramukije rero mwiriwe neza ni thomas kamirindi muri kumwe nk'uko bisanzwe kuwa gatandatu umwanya ni uwanyu musangire amakuru n'abandi musangire ibyiyumviro musangire ibitekerezo murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ku wa gatandatu rero mwese muba muri abatumire mukisanga maze reka duhite duhamagara bigirimana bigirimana we wiriwe
mwiriwe maze rero rwose m- nkubanzirizeho ngusabe imbabazi uhina amagambo kubera ko uyu munsi abantu bashaka kuvuga ni benshi cyane tugomba rero gusaranganya ngaho umwanya n'uwo wari kuvuge uhina
yego je icyo ngomba gushikiriza ubwa mbere mbanje kubaramutsa komera
no kuramutsa aba- aba- abanywanyi b'ijwi ry'amerika yego
Eh, hanyuma nagomba gushikiriza ku ku bibazo bibiri oya wavuze kimwe kubera ko n'abandi bashobora kuza kuvuga icyo cya kabiri komeza yego ntacyo ntacyo I- ico kimwe rero Mm, ndagomba kuvuga ku ru- ku rugendo rw'umuhuza wa- mu- u- umufasha w'umuhuza w'abarundi mm.
Eh, ni ukuvuga uwahoze ari perezida wa tanzania mukapa Mm,
yego ni ukuvuga byo narashimishijwe cyane ni- ni- n'ijambo yashikirije mhm,
Eh, mu kuvuga neza ko aba- aba- abafise ibyo babagirizwa n'ubutungane bw'uburundi mm, batemerewe kwitaba mu biganiro mm,
icyo rero ndagishima cyane kubera ko turavye ya- ibyo byagiye biraba muri iki gihugu cacu mhm,
duca tubona neza ko hari abantu benshi bagiriza leta ya piyere nkuru nziza ko ariyo ikora nabi yica abantu mm, mu gihe tubona ko hari abaturiwe mu- babaturirwa amapine amazu agasamburwa amabarabara agaturirwa mugabo ibyo bigaca biboneka ko umenga byo byo byari bikwiriye mm, Ega, nkumva rero neza ko abantu nk'abo bagerageje guhirika ubutegetsi bakica abantu babaturiye batohabwa ijambo mu biganiro ngo hari icyo baje ku- kuganira n'abarundi bigira imana wenda gushimiye cyane
yego cyane iki- ikibanza cyabo ni mu butungane nibita mu butungane babaze ku byo bakoze hanyuma abera abere ye urakoze Eh, rwose ndi mu ntara ya cibitoke ndi mu ntara ya cibitoke ye umugoroba mwiza Eh, namwe murakoze ku ijwi rya amerika radiyo ijwi ry'amerika nk'uko bigira imana bivuze ikiganiro cyanyu murisanga jean claude nawe turi kumwe jean claude wiriwe neza vuga cyane
ndawumva yego nawe uvuga ariko uhina amagambo
Eh, je ico nashaka kuvuga yego je ndi bujumbura mugabo mvuka mu ntara ya kirundo mu busoni nashaka kuvuga ko ivyo bintu bakunda kuvuga cane ngo haba- hagira ihonyabwoko ry'abahutu n'abatutsi Ariko je eee ndiko ndabiraba je ndi umunyeshuri yego
twariganye n'ubwoko butandukanye abahutu abatwa n'abatutsi kuva muri lycée no muri kaminuza jewe mbona turabana neza ndabona amenyo nta kintu bijya bicanisha no ko tudasangiye ubwoko ariko Mm.
gusa a- ababivuga boza bararaba ukundi kuntu ibyo barekarama babirekarama mugabo iby'ubwoko jewe mbona ata- ata kibazo kikuri gihanze niko jean claude we muri kaminuza ubu ngubu wigana n'abatwa bangahe
abatwa eh
mu ishuri iwacu ubu ntawe urimwo mugabo muri bise twaragiye turiga none none muri kaminuza kuba mwariganye n'aba- n'abatwa kuva mu myaka mitoya kugera muri muri lise muri kaminuza bakabura ubwo urumva ko atari akabazo
nta kabazo kubera kwiga nabo basa n- n'abatabyitaho cyane kenshi batabareba nk'aho bo twiga na segonderi benshi barahebye
Mm.
urumva kenshi birabagora gose nibaza ko nabo barose ubufasha byo bari byiza bagatera imbere ye jean claude we urakoze
baba namwe murakoze kumva ijambo duhamagare noneho robert robert wiriwe neza kutavuga cyane robert we wagira ngo uri kuvugira iyo ngiyo mu ijuru
ntabwo mwumvikana neza ye vuga cyane rwose
murakoze cyane I- i- i- telefone ye ishyire ku munwa neza
murakoze cyane nge merereye mu rwanda yego mu ntara y'amajyaruguru Mm.
ariko nkunda gukurikirana cyangwa se kumva ibibera mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi Mm.
Eh, bumwe mwumva birababaje cyane Mhm.
Eh, korode amaze kuvuga iby'ubwoko ariko nge sinzi nimba ikintu cy'ubwoko cyakagombye kuguma gushingirwaho ku bibera mu burundi cyangwa se kikavugwa cyane kuko aho tugeze aho iyi si igeze ntabwo twagakwiye kuba tukigendera ku butegetsi bw'ubwoko Mm.
buri muntu umuntu ku ruhande rwe kandi ntago twakagombye guteza eh, guteza imbere uruhande rumwe cyangwa se ngo urundi rujye inyuma nk'abo ngabo bajya kwiga cyangwa se biga bakagarukira muri za segonderi hanyuma kaminuza ni- ntibazikomeze nabyo ni ikibazo cyane ariko eh, ikindi nshimira cyane ni ibiganiro biri kubaho Mhm.
hagati y'abatumvikana n'ubuyobozi buriho Mm.
eh, eh, uwahoze ari perezida wa tanzania mukapa aza akomeze twa- turimo turashima ibiri kuba kandi Mm.
turabyishimira ntabwo twifuza ko abarundi aribo bakomeza kuba mu bibazo bya- bimwe byabaye mu rwanda nge icyo kintu iyo nyiyumvise rwose kirambabaza kumva ko abavandimwe bakwicara ye robe urakoze
murakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga duhamagare na antoine antoine wiriwe neza
muraho muraho urakomeye
turaho ahangaha ahangaha ndangaha mu mu mujyi wa goma ye
Ah, ikiganiro nyine murabizi ko hano muri aka gace tudafundi vuba d'amerika tutayikurikira neza ntabwo fm irabageraho reka reka ntabwo ntabwo tuyumva nyine ni uko umuntu aba yabakurikiye online akavuga akaba yabonye amaposite akaba afite kontenti y'ikiganiro ariko ntabwo umuntu aba yakurikiye
ibyo ngibyo ndumva byaratangiye aba- aba- ababishinzwe hano mu bya tekinike n'abategetsi ndumva icyo kintu baragitangiye Mm.
gusa nkwiseguyeho ntabwo nzi aho kigeze ariko nzi ko bagitangiye kandi aho mbiherukira ngo byari mu nzira nziza gusa Eh, ingorane yabaye ni uko Eh.
ni uko abategetsi ba repubulika iharanira demokarasi ya kongo banze yuko iminara iri mu rwanda yakumvikana muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo icyo ndumva barakivuzeho bashaka rero uburyo mwabona iminara yanyu nuko bacyitayeho cyane ndumva biri mu nzira nziza mube mwihanganye rero mukomeze mwumve kuri za kuri ya mirongo migufi ya onde kurute no kuri no ku, kubuguru- ku, kuri, kuri za interineti
aho ngaho turakomeza dutegereze turabi- turizera ko bitazatinda cyane ye komeza rero igitekerezo cyawe
Eh, naho ibyo navugaga ku ibyo nkurikije aho natangiye ikiganiro kigeze niyo ah, ku bijyanye n'abaturanyi bacu b'i burundi Mm, Eh, ubundi ngenda umunyarwanda nuko a- ariho nko- ariho mba mm, Eh, iyo nkurikije nkareba u- u- uburyo a- abavandimwe bagiye bahunga bakaza ejo bundi ubwo narindi i kigali nabonye ari benshi cyane ari benshi cyane kabisa uri- uri- ukuyemo abo mu nkambi ntari nabona ni benshi cyane Mm.
rero ugendeye kuri ibyo ngibyo ah, umu- umuhuza ba- abategetsi bashatse bakuraho ibindi by- by- byo ku ruhande bambaye ibintu by'amanyange cyangwa se ibiki Mhm.
bagashyira hamwe Mm.
kuko abantu bahunze kameme nta u- u- u- twagiye tuganira a- abarunda benshi twagiye tuganira n'abari hano mu mujyi wa goma Mm.
bakambwira bati ngewe nasize inka zanjye i burundi nasize inzu yanjye nibaza esike umuntu aza ahunga a- nta kintu a- a- a- a- ahunga Mhm.
niyo mpamvu bavuga ni aba- abategetsi bakagombye gukuramo ikintu cyitwa kuvuga ngo bakirengagiza ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukukikuraho bakirengagiza wenda bakazabikurikirana nyuma ariko b- b- baba barangije kumvikana abaturage basubiye mu byabo kuko nk'urugero bwana munyamakuru na naguha Mhm.
hari umu- umu- umutegetsi wahoze a- ayobora mozambike Mhm.
Jo- joachimo kisano Mm.
Na- murabizi ko nabo bari bafite i- i- i- i- ikibazo cy'inyeshyamba za za florimo Mm.
E, ba- barwanaga nazo ariko nazo ba- ba- aba- bam- bamwe mu bategetsi bari bamwegereye bari bari mu ishyaka nawe Mm.
baramu- baravugaga bati i- ba- bariya ziriya nyeshyamba zishe abantu nta kintu twavugana i- imishyikirano yaba a- ari imishyikirano igayitse itarimo itarimo fe ariko we yarebye kure arenga amaso ibitekerezo by'abantu n'imi- n'ibyifuzo by'abantu biciriritse biri hasi Mhm.
areba kure areba akazoza k'igihugu cye ashyira imbere ineza yirengagiza ibyo ngibyo aravuga ati reka dushyire imbere ubumwe Eh.
dushyire imbere ubumwe tuganire nicyo mpamvu n'abarundi nicyo mbifuriza ni ugushyira imbere ubumwe ibi- ibyo kuvuga abapfuye barapfuye kandi ntabwo twabagarura ahubwo ubutungane bukazakura nyuma ariko icya mbere abantu bagarutse mu byabo ubuzima bwayo buri buri mu nzira nziza antoine we urakoze cyane ahu- ariko ahari tukosoranyeho gatoya cisano n'uwo muri frelimo ahubwo abo barwanaga nabo muri renamo ehe na munani nabyitanyije murakoze mu- mu- munyamakuru ye komera urakoze cyane Eh, mu bidufashemo kabisa natwe tuyitangire tujye twumva yego rwose nda- ndatumika ndabikwemereye sawa mu- sawa urakoze cyane ye ijwi ry'amerika murisanga prince nawe turi kumwe kuri telefone prince wiriwe neza
ni mpore ni mpore namwe yego turakomeye ngaho icyiyumviro cyawe mu magambo magufi kubera ko t- uyu munsi turi benshi dushaka ijambo
yego jewe nagomba mvuge cyane cyane ku byerekeye ibifungurwa cyane cyane biguma biduga ngaha iwacu i burundi cyane cyane bijumbura tuguma tubona ibintu biduga ku munsi ku munsi ntituzi igituma Mm, rero ntituzi uko bigenda uba urumva no munsi byaduze nk'ijana ibyo usanga byasubiye kandi kuduga nk'irindi jana rero ntituzi icyo ari cyo bituma twasaba leta yuko iyo bikurikirana ibyo bintu kuko niwo mubyeyi wacu ntituzi igituma babiduza badandaza ntituzi ko ari ukwikika mu kiza cyangwa yuko kuba ari ukurondera inyungu zabo bwite cyangwa tuzi yuko nabone ari ku byerekeye leta amakori ya leta ntituzi ingene bimeze kuko muri kino gihe na- amakori nayo ni- ntiyorohereza sa- ca- cyane abadadaza mugabo Aha.
bari bakwiye nyene twebwe abanyagihugu kuduha umuco tukamenya yuko ari leta iduza amakori canke Aha.
ari bano badandaza nyene bikikamukiza kubwira nabone tu- tuze turabashengeza nimba aribo bikikamukiza tuba- tubashengeza amaleta nayo ikaze- ikazira bafatira ingingo ruhasha ye hama ni-
ye urakoze cyane prince we
yego navyo ndabashimiye sana ngaho ku vy'iryamerika mukomere komera nawe Eh, ijwi ry'amerika na evariste turi kumwe evariste wiriwe neza
muri we tomasi we uhina amagambo dusaranganye twese
ego ego ariko gusa umwaka warangiye n'ukuntu ugira igikarandari ye nzabikora hanyuma Yego.
ubwo ngubwo uze Oh.
uze kumpa aderese yawe kuri watsapu nzayohereza kalendari
murakoze cyane Eh, bo bo nagomba rero nshyikirize mm, kuri uru- kuri uru ruzinduko umuhuza w'abarundi yari yamaze iminsi hano mu burundi wacu mm,
ndebye kwa bijya bintu yari atangaje aru- arurangije Mhm.
na- namaze ko nakora urubanza yama- yarangije kuruta Mm.
nkacaro nkacaronsa mbona wewe namaze kubona ko mu burundi ikibazo cyabo burya kiragoye tomasi ikibazo cy'abandi kiragoye kugi- kukirangiza kuko Mm.
wumvise opozisiyo yavuga yavuga bijya nyine umuhuza yari abakuriye inkoni ku gisisi Mm.
none ko bamaze kubivuga urumva ko baca babura icyo basubira gufata nabo Mhm.
nkacaro bobo nogera ko ndabahanura yego Baraso- barashobora kumva bijya yavuze bakumva icyavuga yabaye byinshi bagahava bavuga ati boca ba- bi- basa n'abiyahura bakaza gukoresha ingufu mu burundi Mhm.
kandi ibyo nabyo ntibigishoboka ahubwo rero nobasaba ko borindira nyene kurya umuhuza yari ayivuze bakarindira muri denyire venti amatora bake- abatakwiziganywa n'ubutungane bakaza kugira bategure amatora muri denyire venti nabo bakazogira ijambo inyuma amatora itazobashikiriza nayo Eh.
ubu umuhuza agena amaze kubona ko urubanza yaruciye yaba opozisiyo yaba leta numva ko ari imbizi ibindi ntari bosubira kujamwo ahubwo nibategure amatora muri denire venti evariste urakoze
yego murakoze cyane ni wowe uri mu kibitoke
yego mu rugo
none kalendari nigeze kuyikohereza umwaka ushize
Eh, nani ndiko ndafata yarangiye nashaka iyindi aderesi yawe ndayifite ntabwo ari ngombwa kongera kuyinyoherereza nagira ngo gusa ibyo tubyumvikaneho ye urakoze Yego, cyane nirya nyene.
Nzayi- nzazohereza rwose
murakoze cyane ye komera
ikomere namwe ibihe byiza ye ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu murisanga ndikumana nawe arategereje ndikumana wiriwe
mwisa neza cyane kamiri uratangaza iki
reka reka icyo ntangaza ntangaza amajambo yerekeye umuhuza umuhuza w'abarundi mu Burundi, amajambo yarashikirije eee
wumvise amajambo yarashikirije hose nikoze ko telefone niku ndikumana we ko telefone yawe umurongo utameze neza wajya ku ruhande gato mbese ugahindura aho uri gato tukareba ko bikunda
Eh, ndiko nagaragaje munyumva neza ubu noneho turakumva neza komeza
aya majambo umuhuza abarundi yarashikirije ni amajambo yatunguranye cyane eee dufatiye ku kuntu abarundi dusanzwe tubayeho imico yacu dusanze amajambo yavuze n'amajambo ya nyakubahwa umukuru w'igihugu c'uburundi petero nkuru nziza yego
turi ko turaraba n'amajambo yigije inyuma abatavuga rumwe n'ubutegetsi eee aya majambo arafise kuzoga kabi ku gihugu c'uburundi nyakubahwa
kubera iki se
inyuma y'uko wovuga y'uko udakeneye kuvuga rumwe n'abantu bagerageje gutembagaza ubutegetsi abantu mutavuga rumwe bo tugategereza kubashyira inyuma bariya abantu nabo bategereza kwirogurupa bagategereza konona ibintu mu gihugu nk'akarorero notanga bamaze iminsi bari baratwara abantu mu za rukoko mumaze iminsi mubyumvanyuruzwa abantu banyuruzwa banategurwa mu byuga baraswa bijya bintu byerekana neza y'uko mu burundi amahoro dufise Mm.
igihe rero guha ubu umukuru w'igihugu ukaca uvuga ngo mvugana n'aba bandi bariya nabo babaze baje ku ruhande iryo sino bishikanya kwa mukuru w'igihugu nimba abo bantu barakoze icaha kuko abo bantu barazwi boja mu biganiro inyuma ya nya biganiro intare ikabakubita mu gahanga kuko barakosheje Mhm.
mugabo ibiganiro abantu guhunga abandi kwicwa abandi kuja mu busho ibintu twabirengana nyakubahwa mukuru w'igihugu ikindi naco nyakubahwa gatoya kagufi cyane kubera ko hari abandi benshi bategereje eh, ikindi ni akantu gato n'akantu gato cane eee
Eh, duharuye ku kiringo turiko urabona nka ari abantu benshi bataye izabo bamwe bari mu buhungiro eee
hanyuma umukuru w'igihugu eh, mu- mu- icegera c'umu- c'u- eh, c'umuhuza w'abarundi akaca avuga yuko ibiganiro byose bizobera mu gihugu c'uburundi Mhm.
abantu bose bari muri opozisiyo bose leta ntibemerize birazwi Mm.
none bazoza mu burundi gute nibaza mu burundi ntibazaca batora kamwe kamwe ivyo vyose nyamumeshamakuru urumva mu burundi turacari muri danje eee Eh, turacari muri danje gusa ibintu byo mu burundi ni ibintu bigoye kuko igihe byose by'amazu bya- bya- biri inyuma byo- byo mu- by'aba opozisiyo abo muri opozisiyo iyi ni ibiganiro bya cndd fdd yonyene niyo ikirihuza n'umuhuza aba- uwo muhuza twari twaronse ni umucndd fdd mukapa kuko ntibazoza guhuza kuko ntaba ari inyuma w'indi migamo azoshobora kuja guhuza Mm.
amakuru yanjye yarawe nyakubahwa ye urakoze cyane ndi ku mana
komera komera komera noneho Yego, duhamagare laurent laurent niwe wiriwe
mwiriwe mwiriwe yego nawe igitekerezo cyawe cyangwa inkuru yawe mu magambo magufi
yego jene agomba kuvuga gatonya ku bijyanye n'umubarundi nyakubahwa benjamin mukapfa yego
Eh, musanze umuntu agerageje gusesangura ibyo yashyikirije Ah,
nk'umuntu yumva ikirundi naho nubwo bagerageje kubihindura bivanye gusa nuko yabikuze ariko gusa abantu ntitutahura cyo kimwe ah,
ibintu byagiye byabaye mu burundi ugerageje kubiraba usanga birimo abantu b'icyabwenge benshi cyane mhm,
hanyuma rero ibyo cyabwenge nk'umuntu w'umunyagihugu mutonya kenshi ntushobora gutahura ibyo bariko baragwanira mm,
igihugu cy'u Burundi ni igihugu kitari kinini cyane kandi si na gito cyane mhm,
duharuye tukarabarira abantu bize bari mu burundi n'abari bariga natwe turiko turiga o- twese tukuze tugomba gutwara uburundi urumva ko bigoye cyane kuko icyo dukwiriye yaba n'amaburiburi ari nk'icyo gushaka wowe na mitende twogabanye umuntu agatwara intara ariko ku burundi ntibikunda mm,
ni nayo mpamvu rero navuga nti ko byashyitse ibyabaye bwa mbere ibi byo gutuma gato ubutegetsi byarabaye bi- bisa n'ibyabaye birahagarara gato mhm, ababikoze ababikoze barahari mhm,
ubu turi kuvuga nti yemwe mw'abantu mwatembagaje uburundi ni muze mwari mwari mwagigombye gutembagaza intwaro yari ihaye kuvuga ati nimuze tuganire nawe urumva reyerema ko nk'ababa barawutikanye bakagira ingorane muri icyo gihe urumva ko bubabara mm, icyari gikenewe ni iki abatembagaje i- i- bari batembagaje leta n'amaburi kubera ko bari bakurikiranwa ibiganiro ntibokitabira ahubwo hari hakwiye kwitabira aba abantu bate- basanzwe bari muri opozisiyo mugabo batagirirwa n'uko baba baragombye gutembagaza intwaro yari ihari ye laurent urakoze urakoze reka duhe ijambo n'abandi
Eh, reka ndangize ariko ndasigaye amasegonda make Ng- ngaho amasogonda icumi atarenga
yego na- nkavuga nti rero ko hari hariho umukuru w'igihugu ariko aratwara nk'ubu bari bakwiye kuganira ibintu bisanzwe ariko bitarihugire n'abo banyagihugu hanyuma twige abanyagihugu tugakomeza kwiberaho mu mahoro murakoze ye urakoze nawe laurent
yego murakoze noneho duhamagare na desire desire wiriwe
Mwiriweho.
yego nawe rero mu magambo magufi
Mm, je nagomba gushikiriza ku kibazo cy'inzara kiri mu Burundi.
Mm,
Inzara urabona ibintu byaraduze nugesera asha ni ibintu nta kuntu umuntu yobivuga ugiye kurangura ikintu uno munsi ejo usanga caduze mm,
Mm, hanyuma bikaduga dusanga umunyagihugu yahora arya rimwe ku munsi bahora barya agatata akarya rimwe urumva n'ibibazo mm.
Eh, nagomba gushikiriza no ku kibazo cy'abantu bagendesha amakinga Eh,
abantu bagendesha amakinga ubu baheruka kuri ibihumbi nka cumi na bitatu by'ijire ubu uravuga abagendesha amakinga y'amatagisi
amatagisi vero Eh,
urabona ubu naho hajemo ibintu by'amaplake ikinga kugira gifite plake utayifite plake ntuja mu ibarabara mhm,
ibyo byose n'ibibazo biduhanze
ariko mura- murabi- murabishakira ariko umuti Kandi- Eh, ibi kandi bituma radiyo yawe ndi- tujya ku makungu muri radiyo cyangwa yawe ndi abafatirano, kwiyumva.
hariho ibidandazwa bitinjira Eh, igabanya radiyo yawe
Eh, nari ndimo niyumva Eh, nayigiwe kure eh,
ubu ngira ni sawa mm, ni sawa
Mm.
Nu- rero nk'ubu ibihe ibi- ibihano nibaza biganutse ko ibintu byose ira ku murongo mm, umuntu agasubira kurya gatatu hanze nibyo kuguma umuntu muto muto acinyizwa bigahera mm.
Eh, nivyo nahise nshikiriza murakoze desire nawe urakoze
yego noneho duhamagare bucumi bucumi wiriwe
mwiriwe cyane ubwo iwanyu bakubyaye uri uwa cumi
Asha, ngira- ndi umwana agira cumi nuko nuko mwese muriho
amaze gupfa babiri
bari bakuze cyangwa bapfuye bakiri bato
bapfuye bakuze bapfuye bakuze Eh, imana ikomeze ibaha umugisha
yego murakoze eh icyiyumviro cyawe
jewe icyiyumviro nagomba gu- gushikiriza ni kwa barya abanyepolitike bahunze bagenda bafise ibyaha bafise ibyo bangirizwa ndashaka kuvuga nka burya umuhuza yavuze yuko bogira bokurikiranwa n'ubutungane kuko nibo baja hanze bakaguma basabira ibihano igihugu natwe abanyagihugu bato bato tukaba ari twebwe tugira ingorane nk'ubu inzara inzara twifitiye ngaha mu burundi ntaho yari bwaboneke jewe mu bisanzwe sanzwe ndi umudandaza mutoyi ariko urabye ukuntu ibiciro by'ibi- by'ibyo kurya byaduze ni irya mbere tubona ikiro c'intuze c'imyimbati c'ifu y'imyimbati y'imi- y'imyimbati kigo- kigera ku gihumbi n'amajana atatu ahubwo tura- turabura n'ico dufata nico turetse U- u- us- um, uri mu gisagara cya bujumbura niho ukorera
oya jewe nkorera mu ntara ya bururi niho nkorera noneho ibiciro byaradudze gutyo
byaraduze cyane Ibu- ikiro c'umuceri kigeze ku bihumbi bibiri ikiro c'ibiharage giha- kigera ku gihumbi n'atanu tukidandaza igihumbi nane urumva giha kigera ku gihumbi n'abiri nane ubwo muba mwagiye kukirangura ku kihe giciro se
Ati, twebwe tubirangura hari ibyo turangura igihumbi n'atatu n'itanu hari ibyo turangura igihumbi n'atatu urumva ni hatari Eh, ariko rero icyo nagomba gutangaza niko tubona n'akavura kariko gasa n'akagwa umuntu yokwizera ngira ngo bizogira bizopunguka mu minsi igiye kuza ni uko rwose imana ikomeze ibasindagize urakoze cyane bucumi yego namwe murakoze ye ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga duhamagare na andre andre wiriwe
wiriwe wiriwe thomas kaminini amakuru yawe
ni meza ni meza buke buke yatanga yatange mu magambo magufi rwose abashaka ijambo ni benshi Eh, nashaka kuvuga ku byerekeye ibintu by'agateka ka muntu mu burundi
Eh, agateka ka muntu ku by'ukuri uri kureberamo igihugu cy'u burundi kariko karahungabana cyane urebye ukuntu abantu bariko barafatwa umenga ni inyamaswa zo mu ishyamba ziriko zirafatwa nta nta munsi n'umwe wijyana abantu badafashwe badafashwe ukayoberwa ikintu bafatiwe hari abazira amakaye hari abazira iki nk'ejo bundi ku munsi wa kabiri hari abantu bafashwe ahantu bita mu kinindo bafatwa ku mu- ku rugo rw'umugabo yitwa um, muhishire ya- muhishire yara- wivuga izina rye
eh, yara- yo yara- yarahunze bahasanze abantu batatu umuntu witwa kazungu niyo yafashe abo bantu batatu kugeza iyi saha nta muntu n'umwe azi irengero ryabo nta n'iradiyo n'imwe irashobora kuvuga abo bantu ba- bafashwe ubu kugeza ubu hari umuntu w'umukozi nawe ntibahamagaye ababanyi nibo bamuhamagaye kugira ngo aze acunge urugo Mm.
ibi bintu n'ukuri birakwiye guhagarara kugira ngo eh, abantu ba- batekanirwe No.
ntabuze ikintu babazirije harimo abanyeshuri n'umukozi ngira ngo yabateka kugeza izi saha n'izi saha umuntu uwo ari wese arahaca twese turahaca urugo rurugaye nta n'umwe ah, ah, ah, ahabona umuntu niko se andre None u- ga- andre Oui.
uwo muntu uvuze wabafashe ni umupolisi ni umupolisi ni kazungu ni kazungu niwe yari ahari
hanyuma yari afite Ni- n'abandi ni- bapolisi bari bari kumwe bari kumwe hari imodoka zitatu hari imodoka zitatu zihagaze mu gatondo ariko kugeza izi saha barakuyeho n'ibintu umuntu atashoboye kubona bari kubapakira n'imodokari byari mu tuntu tw'udukarato Eh, ni ku ibarabara ni ku ibarabara ni ku ikaba ibyo nta n'iradiyo n'imwe irashobora kuvuga iti abo bantu ba ntawe uzi irengero ryabo
nta miryango bibabaje cyane kubona kubavuga ngo birirwa baravuga ngo umutekano urahari nta mutekano uhari ku bantu birirwa barafata bunyama- bunyamaswa hanyuma ndashaka kuvuga ku cyerekeye uriya aba aba bantu ba- yaje- aba bantu bafashwe nta miryango bafite se ngo ibakurikirane
ibyo ari byo byose uri- umuntu yama ariko ara- ariko arahaca ara- aba- abaza nta nawe ubajije umuntu arakubwira ko ata- atarengero ryabo baramenya atanuramenya iyo bafungiwe atawuzi iyo bari kandi ubundi amategeko ndibwira yuko iyo umuntu bamufashe atagomba kurenza amasaha mirongo irindwi n'abiri ataragezwa mu mu rukiko muri sentare
ibyo ibyo nibaza ko bi- biri mu bindi bihugu bitari mu burundi ibyo ni ibintu nga- na mwebwe mwese musanzwe muzi ko aya masaha arenga n'imi- na- n'amezi n'amezi akarenga hanyuma ndashaka kuvuga ku cyerekeye ibyo ah, binyuranyije uriya n'amategeko muhu- andre no mu burundi niko bimeze binyuranye yego ntabwo navuga ngo ni amasaha mirongo irindwi n'abiri koko nyakuri ashobora bishobora kuba bitandukanye n'ibyo ngibyo ariko amategeko yose ahana ntabwo yemerera abapolisi gufunga umuntu iminsi Bu- burya hari aho Ibyo ndabyo- bigarukira ariko- ndabyumva ariko nabo ntibayubahiriza ntibubahiriza ayo masaha mirongo irindwi n'abiri ntibigara barayarenza ahubwo aho ku- kuyubahiriza none se nta miryango iharanira uburenganzira agateka ka muntu mwabwira ika- ikagenda igakurikirana ikareba Em, mbega nk'ubu wababona hehe ku bamwe bamwe bahunze abandi naba ari abantu bi- biyegamira umugani wa w'abantu bari aho biyegamira ubutegetsi bw'igihugu eh Eh, hanyuma ndashaka kuvuga ku ivyerekeye uriya muhuza yego uwo mu- uwo mu magambo Uriya muhuza magufi by'uk- eh, by'ukuri uriya muhuza je mbona ku giti cyanjye yananiwe natanga impuho kuko aho wenda guhuza abarundi ariko ahubwo ariko abateranya nta kuntu ari kugenda kuvuga kuriya uriya muhuza mu bisanzwe kuza guteka ibindi bihugu ngo byirukane ngo ba- mbega bariya abantu bahunze iki bafite icyo bahunze nawe kuza gusaba bajye baho- ngo batahe batahe bajye hehe ngo bafatwe barungu ku bujumbura ntibikunda nta burenganzira bifitiye ahubwo yananiwe nimba nta musaza ntari kare nabona n'akarorero kuriya mandela ukumva yahujije abarundi ntabyo mbona nibaza ko nawe ahari nibaza ko ibyavuze yo- yo kwisubira ko ku by'ukuri ye andre urakoze Ntibite- ntibitesha agahisho ku banyagihugu abanyagihugu aho- aha, twari twizeye ko kumbura ibintu bigiye kujya mu buryo bagiye kuganira ariko siko byagenze siko Mm.
byagenze twaguye mu gahunda twumvise ibyo agiye gutangaza Mm. andre Eh, urakoze twaguye mu gahunda- oui.
urakoze ku cyiyumviro cyawe murakoze namwe noneho duhamagare na philippe philippe wiriwe
mwiriwe neza thomas yego yego nawe mu magambo magufiya
magufiya cyane rwose ye ndagushimiye komeza
nagomba kuvuga i- ibyerekeye umuhuza Ah,
mu bisanzwe baku- bagushinze akazi kuza kubanguranya abantu bagwanye mm,
asa n'uko yagiye agafata umwe akamuboha amaboko kugira ngo amukubite mm,
mu bisanzwe barundi ibintu bapfa barabizi cyane rwose rwose barabizi eh,
rero no muhanura yuko mm,
borondera ubundi umuntu amufasha akamukorera mu ngata kubera wewe asa n'uwarusha
ese philippe we kuvuze ko abarundi bazi neza icyo bapfa kuki ubwabo batihuza
nicyo kibazo kiri mu burundi rero eh,
barafite akantu k'utemerana mm,
ntibemerana kandi bazi icyo bapfa umwe agira ati iki ndagifashe ndakijya jyenyene mm,
yaba bemera bagasangira mhm,
nk'uko basanzwe bavukana aya matatsi dufite mu burundi ntaba ariho na gatoya impamvu mbikubaje ni ukubera ko eh, andreya mu kanya yaravuze mandela mandela nasomye igitabo cye avuga yuko abanyafurika y'epfo bafite umwihariko y'uko bihuje ubwabo nta gihugu cy'amahanga cyabajemo nta munyamahanga wabajemo barihuza ubwabo ibibazo babishyira ku babishyira hamwe babyumvikanaho babishakira umuti nuko noneho rero sinumva ukuntu abarundi bavuga ururimi rumwe bafite umuco umwe bagira ibibazo kandi babizi neza ntiba- bakananirwa kwihuza
thomas ndakubwira ikintu kimwe Ah,
urashobora kuyaga n'umuntu mu gitondo ah,
akakubwira iki ku mugoroba ukazabona yahinduye kandi we wa wundi akakubwira ikindi kintu niho rero hari ngwane barundi rero mm,
yaba bashobora kuvugisha ukuri izi njyane turimo ziba zaraheze ubukene buduhanze ubushomeri byose biba byaraheze byose mugabo bafite akantu ku kwigungira ko ntibagomba kugabura ubutegetsi umwe wese agomba afashe umuhini agumane abandi bose abirukane icyo kintu bagikosora amahoro yoboneka nyakubahwa tugire amahoro tugire amahoro philippe we urakoze cyane
murakoze namwe ndabashimiye duhamagare na eugene eugene wiriwe neza
Mwiriwe neza Thomas Kamirindi.
nawe mu magambo magufi cyane
Yegome cyane kandi abikurikiza gusa ndabanje kukuramutsa nabutse n'abarundi bose bari ma- mu Burundi no mu Kungu turagushimiye cyane rwose
ndetse n'abajurnaliste ngo bose kuri Radio Voix d'Amerique bose ndabwira ati ebana mwirambire kabisa.
ye n'abadahari ndatu- ndagutumikira komeza Okay. Hanyuma nanjye ni utuntu dushika kuri tubiri mu majambo avunaguye.
oya uvuge kamwe
Okay, hama reka manye nje eh, ku kijanye nuko bamwe bamwe bagira bavuga ngo ibidandazwa bigenda biraduga isaha ku yindi.
Mm,
Gusa aho je nagomba nkebure leta ndayivune nakagohende direct mm,
nikanagare nyabuna ishyireho komisiyo ikurikirana ingene abadandaza bariko baracuruza mhm,
yaba batoya yaba ba- yaba- yaba- yaba abadandaza bafite imitahe mitoya yaba abadandaza bafite imitahe minini minini mhm,
reka mu rwego rwose rw'u- rw'u- rw'abitwa abadandaza baku- bashyiraho komisiyo ibakurikirana kuko hariho abikika mu kiza kugira ngo batukishe leta nyine yo ubwayo ngo ibidandazwa biduga umwanya ku yundi kuko nta kuntu ushobora kumbwira ko na sororo bwinshi igenda agenda atembera ahantu hatandukanye ugashobora kubaza ikintu biswe urutore warubaza akakubwira ati ni amafaranga amajana atanu wamaze ati kubera kiriya y'uruduka ari ikintu twirimira akakubwira ngo idorari ryaraduze ukamenga birangura hanze ehe ariko se aho rero niko leta niko leta niha- nihakanurire ikuriki- ishyireho komisiyo ikurikirana abadandaza kuko hariho abadandaza ariko barikika mu kiza Eugene we.
bakikorera inyungu i- Eh, burya se kuvuga ngo muriyimburira ikintu hanyuma nka- ba- bakavuga nk'aho bakiguze mu mahanga nk'iyo kivuye reka tuvuge bururi kije bujumbura ntikiza se mu modokari igitorosi ubwo ngubwo ntabwo kiba gikoze
Ah, eh, Thomas Kabirindi iyo mvuze uko iyo mvuze uko ni uko bafite uburiro bwinshi reka bagenda bw'akariro ka hafi yego
urabona isashe isashe hariho amasashe ngaha anye agura amafaranga mirongo itanu aha
haba harimo ubusashe ijana mu ipake yose yego iyo sashe irangurwa amafaranga ibihumbi bibiri n'amajana atanu ako gapaki
yego gat- karangurwa amafaranga ibihumbi bibiri n'amajana atanu eh ukazanaje kamwe ku mafaranga amaja- a- ku mafaranga mirongo itanu ukuramo amafaranga ibihumbi bitanu mhm. ukaba wungutse Utumvira.
inshuro ebyiri bibiri n'atanu eh
hariho abantu bari bamaze bari bamaze kwishyura ku mafaranga i- ijana imwe imwe urumva kuvuga ko i- i- ica iva mu bihumbi icumi agatora ibihumbi by'inyungu ubwo nabwo wumva yuko ariko arakinyiza bene gihugu ariko aratukisha na leta mhm.
kuko umaze kugira ngo ngo amadorari yaraduze urumva ko ari ibintu bida- bi- bida- faye- bidafite aho bishingiye niyo nawe rero yembuze ati leta nishyiraho komisiyo ikurikirane abadandaza uwo ari we wese barabe ingene ibidandaza byabo bicuruza Eugene we ndagushimiye cyane mbonagure gatoya ku kajyanye n'umuhuza w'abarundi
ngaho ndabikwemereye mu masogonda cumi n'atanu gusa nteko cyane murakoze cyane eh ngo rero nagomba muri rusange mbanze mbwire impunzi zihungukiye ko ntacyo zahunze ubwo zari zahunze zi- zi- zihunze ku iterabwoba Kutavuze si iby'umuhuza.
hama hama umuhuza w'abarundi nawe eh
yarashikije neza aravuga nti nta- je ku meza iwanje ntabwo ndiko ndakira abantu baje gutembagaza ubutegetsi Thomas Kamirindi ku isi nzima yose je naho ndabona ku isi nzima bafashe abantu bashatse gutembagaza ku- bashatse gutembagaza ubutegetsi bashatse kuvuguruza abanyagihugu abenegihugu mm, intwaro bishyiriyeho Ah.
ko baca bafatwa nk'amata y'abashyitsi canke ngo aba ugasanga abantu bariko bavuga ngo aba- igipolisi yahohotera abantu none ku isi nzima je ko ataba ndabona umupolisi yafashe umu enemi umuntu yashatse kwica um- um- uwundi cyangwa umuntu azana akajagari mu gihugu mbone ngo ngo reka aramuhembereza ngo yango reka reka jewe ivyo bintu simbona ingene ibintu ibintu abantu babone i- ibintu ukundi abanyepolitike nibatahuke bitegurira amatora ya bibiri na mirongo ibiri kuko nta yindi nzira n'imwe nta n'indi ndi- ndi- nta yindi nzira n'imwe ishike nyabuna baze bamanike amaboko asaba aba- a- imbabazi abenegihugu kuko barabacumuye ko aho mugani kuri wa wundi nzi ko tasho yagira mugapana wa wundi yaza guturira yaza guturira abantu yaza guturira a- amatungo y'igihugu ye Eugene we reka duhinire aho ngaho bacige urubanza ye ndagushimiye cyane rwose hanyuma ubwo ngubwo igitekerezo cyawe ndumva ko abanyapolitiki bacyumvise ukomereye murakoze namwe cyane duhamagare na johnson johnson wiriwe neza mwiriwe murakomeye yego turakomeye ku ijwi rya amerika
yego eh, murakoze kumpa umurongo Mm.
Eh, njye nagomba kuvuga ahanini ku byerekeye eh, ijya conference de presse eh, mukapa yag- yagirishije ejo Mhm.
Eh, yumva ni ibintu birateye ubwoba birateye ubwoba ku muntu wiba yarigize kuba umukuru w'igihugu Mm.
kuko ah, ukuntu ugenda bibona mbona ko umengo yarasambuye aba urumva igihugu ni nk'uko yagisambuye cyose Mhm.
kubera n'amajambo yakoresheje ni amajambo aremereye rwose Mhm.
harimo no gutukana ku muntu byitwa yuko afite icyu- afite icyubahiro nka kigihaye Mhm.
hama agatuka abantu baba- b'abakoza bahunze Mm.
I- ni ibintu biteye isoni ku muntu nk'ujyaye bari bizeye yuko yoba- yohuza abarundi Mm.
abarundi naho eh, abarundi nabo ikibazo ikibazo bafise si n'abarundi gusa ni muri ni- na- na- n'ejo nari nari- nari- nari nabivuze mu kiganiro muri isanga Mhm.
ubu i- mu- surejo iri eh, umuntu yofata yuko iri nko muri koma iragwaye irarembye irasinziriye sureje iyo uvuga ni iyihe
Eh, me- surejo ya gararake aha gararake igizwe
uburundi u rwanda harimwo eh, harimwo eh, ntuze ya kongo urumva i- ni ibihugu umengo biragwaye biraremvye umengo bi- sinzi wa- wa wa muti ba- wa kera batera nimba ari sinzi ukuntu bawita wa muti abantu barwaye malariya batera u- ba- ba- nimba ari kinini nimba ari sinzi ndavyibuka ukuntu bayita ikinini ni ibyo ba- banywa mu kanwa ni ibinini banywa mu kanwa ahubwo Seri- ni serumu serumu umengo eh, serumu ni umuntu warembye bakamutera mu mu Eh, mitsi urumva rero ni ukuvuga yuko u- i- ivyo bihugu biraremvye biraremvye gose birembye Ivyo mu ruhe bihugu- rwego ni mu rwego rwa politiki ni mu rwego rw'umutekano ni mu rwego rw'ubukungu ni mu ruhe rwego mu- mu nzego zose Ah.
atakintu na kimwe usize inyuma ni nacyo bituma jewe jo naravuze nta mahoro azopfa abonetse muri birya bihugu naho byitwa yuko amahoro azoboneka akarorero raba nko mu rwanda mu rwanda ubu hari amahoro mugabo rero ikintu kiza kwica ibintu byose nk'ibintu umukuru w'igihugu cy'u rwanda yagize ubu u rwanda ruri ku murindi uteye ubwoba w'iterambere Ni ibintu bi- ni- ni ibintu binejereje rwose ubwo ni ukuvuga biteye ubwuzu ntabwo biteye ubwo- ibyiza ntabwo bitera ubwoba bitera Oya, ubwuzu mbona- bitera ni- ibyishimo ni- ni ni ugushaka kuvuga yuko ari ibintu binejereje nshobora kuba nabivuze nabi mugabo biranejereje rwose urazi murindi ruriko Mm.
ni umuvuduko udasanzwe Mhm.
hama mugabo rero i- aho ingorane zica zihaba Mm.
iyo abakuru b'i- b'ibihugu hageze yuko baheze amanda Mm.
urumva baragaragaza uburyo bwose bagahindura amabwirizwa shingiro nivyo nivyo vyabaye mu rwanda mu burundi n'ubu nivyo biriko biraba kuko eh, ntihagire umuntu n'umwe jewe eh, sina- sinahora nkunda no gutelefona mugabo nibaza yuko imana imp- impaye ubuzima nawe ikaguha ubuzima mu myaka itanu iri imbere cyangwa mu myaka icumi uzombwira umukuru w'igihugu cy'u burundi ntashobora kuzovaho jewe nigenda bikubwiye ntashobora kuzovaho kuko urabona tandanse yiwe urumva ariko rero ibintu- johnson we Na- na- ibyo ngibyo i- ahari muri iyi myaka itanu iri imbere ni manda afite sinzi uno na- nakubwiye cumi nicyo tuma nakera ikosora mvuga cumi urumva hazoba haheze itanu hama iyindi itanu izokurikira Aha.
rero iyo- i- i- mu- mu- ubu ubu bwa vuba Ah.
ibwirizwa shingiro bagomba kurihindura kugira bakureho iby'ibiringo urumva azoba afise u- imyaka yiwe yo kwitoza yose izoshoboka rero eh, u- u- bisigure yuko i- i- eh, bo- ibintu byose umuntu aba yarakoze ineza yose i- i- aba yarakoreye igihugu mu myaka yose yoba- yoba yaratwaye uca usanga ari ibintu byose aje kubyica kubera kudashaka kure- gu- gu- gu- gupataza ubutegetsi n'abandi wumva i- i- i- nizo ngorane muri afurika dufise turafite icyo kibazo kandi jewe ni umuntu birambabaza rwose uravye abanyagihugu ubukene barimo nko mu burundi ubu uyi Mm.
birateye ubwoba burateye Mhm.
ubwoba varama n'ibintu biteye ubwoba rwose mugabo abategetsi ukamengo ntibabibona hari ibyo Johnson, we- kwihuza nabyo nta- ntakevye Eh.
ibyo kwihuza mu kanya warikuri munywanyi yarahamagaye mubaza ngo ko abarundi bakwiye kwihuza Ah.
Ntibashobora- ntibashobora kwihuza ko bakunda inda Yego, niyo ngorane ihari bakunda Ah.
inda bose kandi nibaza n'ubukene ko bushobora kuba burimo Mm.
urafite icyicaro kinini rwose kubera bavuga ati muri politike niho hari amahera nta muntu ajya muri politiki uzaraba aba- abakuru b'ibihugu bose muri afurika bajya bajya ku butegetsi nta n'umwe ava ahakenye Be- Mm.
binjira ata- binjira- binjira atanikinga bafise mugabo basohotse usanga bafise ibintu biteye ubwoba kandi Mm.
bitavuye no mu mushahara wabo bitavuye no mu mafedemusiye yabo urumva ni ibintu ni ibintu birateye agahinda ahubwo ni ugusenga ni ugusenga tukabane- tukaraba yuko imana yokiza yo- yokiza ibihugu byacu murakoze ihe johnson we nawe urakoze cyane ego murakoze ndabashimiye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga ni ikiganiro cyanyu ku wa gatandatu ni mwebwe batumire kuri telefone dufite mila emile wiriwe neza
iriwe neza tomasi nawe akate- ak- akantu kagufiya hari abantu benshi bategereje kandi igihe kirimo kiragenda
ni iby'ukuri ndagerageza nabyo nagomba mfatire cyane ku kiganiro umuhuza ikiganiro cy'umuhuza yahaye abanyamakuru Mm.
mu bisanzwe uwo muhuzanyi mba ntihenze umenga ari uwugira gatatu cyabure kane asa n'uriko arahakanwa eh, umenga asa n'uriko ah, agaragaza intege nke zo guhuza abarundi Mm.
ubundi bwobwo abarundi batari bake bari bazeye eh, urukiza mu biganiro bidakumira ata muntu n'umwe bishira ko icyacabure kiriya kuko n'abitwa ngo barera burya ubiravye harose nk'ubagiriza ntibobura ibibagira Mm.
amarengushije ku ngingo ni uko umuhuza nara- naratangajwe cyane ni- n'imvugo yakoresheje mu guca urubanza jewe nobyita ati yaciye urubanza Mm.
mbere nongera ko yaruciye impaga kuko amajambo yakoresheje n'ukuri n'amajambo je ntari bwumve mu bintu byo guhuza abantu na cyane cyane bujya kwitwa umuhuza ni iteka ridasanzwe ubutiyewe hajya kwitwa dufate reka ndaguhe nk'akarero nk'abantu bahoze barongoye igihugu nka ba piyeri buyoya ba domitien ndayizeye ba silivesire ntibantunganya n'abandi banyacyubahiro benshi baherukiye mu ru- eh, muri opozisiyo mu mugwi utavuga rumwe na leta Nga Pierre Buyoya ariko ntabwo ari muri uwo mugwi niko Thomas tu- tudahendanye ukumva imvugo z'abantu ari muri opozisiyo
ikomereza
hama rero uku- ukabona nk'umuhuza mu kiganiro cy'abanyamakuru aravuze ati abantu bataye umutwe ngo abantu sinzi amajambo yakoresheje kabisa yayav- yayavuze hatari bwagere kuko njyewe nibuka mu- umushinga ntahe Nelson Mandela ariko arahuza abarundi ku ntwaro ya buyoya n'abo nyine bari ngaho uyu munsi harageze igihe eh, mandela afata ingingo abona yuko umenga bari ibiganiro biriko birasa n'ibitagenda neza aragera igihe rero akoresha ikintu ni ukwita gushyiramo intu ze inguvu atanga nyine nk'amategeko ariko umuhuza we urabona ibiganiro yabimaze ataranabahuza kuko ya- yagize ikintu ni ukwita amakonsiritasiyo gusa yigeze haba impari kugira ngo bafundike ikintu rero nkarangiza tomasi nibaza utubazo tubiri mbega aya majambo umuhuza yakoresheje burya ntashobora kugira ingaruka mbi cyane cyane ku bihugu byo mu karere bifashwa ni n'iki gi- ni inyo europeyene isanzwe ishyigikiye ibyo biganiro bidakumira mbe inyo europeyene ntishobora gufata ibihano ku ibi bihugu eh, nk'ibi bifatirwa uburundi hama kandi norangize ko ni mbe burya aya majambo umuhuza yavuze hari umushinga ntaheze kuvuga ati burya ikibazo cy'uburundi gifatiye ku nda burya nta nta bantu bo muri opozisiyo baba bayashyigikiye ntarangiza mvuga ati weyiti endi si urakoze wait and see ni ukuvuga dutegereze turebe
yego cyane ibihe byiza na wikende nziza emile nawe wikendi nziza urakoze cyane
yego ijwi ry'amerika tadeyo nawe turi kumwe kuri telefone tade wiriwe
mwiriwe mwiriwe nawe mu magambo magufi
yego me turagerageza kuge- kugira amajambo magufi ya muri makeya Mm.
Bo, nari mfite intererano y'ingerageze nagerageje kumviriza muri imwe yagiye aravuga nibyo mu maposite bari bamye bavuga mu bisanzwe mu burundi iyo urimo uraya ibintu ugahera mu ntango kugera aho byari bigeze- bigeze ubuno muri kino gihe urabona umengo ni imikino muri bo kuko ugerageje kuvuga nk'ibyo uba wumvise usumenga umwe azakurwanya bavuga uku hano ubundi ngo uhengamiye kuru ariko ati ntabwo ntakuri nakumwe bigira neza kugira ngo uzoshike ku kintu nyacyo nuko haza umwe agahengera uwundi ubundi bwo ndabona ntabwo bapfa ikindi ni ubukene bashaka amagaburanyamaguru ko nta kindi kintu mbona aho mu buri- kuko dufite ubukene bwinshi ujya kumvikana kuri ekonomi giteye ukungana umutunga w'igihugu twawuzamura bagwanira ibiti by'imbere bisigura iki bose bagwanira inda gusa usanga nta kazi uzafitiye abanyagihugu tade Muri ndagushimiye make yego nawe ndagushimiye cyane ubundi bwo bazoza biga biga ku- kuri ekonomi y'igihugu kuko si ibiti twe dukeneye abanyagihugu dushaka amahoro dukeneye yuko uburundi bwacu bwazamuka ubundi bwose abandi bari hanze abari he bashaka ubwanwa mwese no kujya muri muri izo nteko gusa bakeneye umuntu uze mu- mu gihugu kugira ngo bajye mu- baronke ibibanza hejuru ibyo nta- Eh.
nta kamaro bimaze ibyo kuganira ko si ibyo bandi niba- nibaze baganire kuri ekonomi y'igipeyi bamwe ati tuzamure ubutunzi uku naho ibyo bindi bariko baraharanira ibyo nibabyibuze
ye tade ndagushimiye rwose urakoze ijwi ry'amerika david nawe arategereje david wiriwe
mwiriwe neza nawe mu magambo magufi
ntabwo ariko njye nasobanukiwe ibiganiro mwari murimo noneho busubiye inyuma Eh.
gatoya urakoze uzabanze ukurikire tuzaguha ijambo ubutaha urakoze ariko mu magambo makeya ikiganiro ni icyanyu mwisanzuye nta nta nsanganyamatsiko nta n'umutumire urakoze cyane
sawa noneho duhamagare leon leon wiriwe
mwiriwe neza mwiriwe namwe ku ijwi rya amerika yego twiriwe amagambo makeya igitekerezo cyangwa inkuru yawe
ego igitekerezo cyane cyane gifatiye ku nkuru yavuzwe ngaha ku ijwi rya amerika ejo ah, mpagaze mu kayogoro hari kutumvikana gu- bukaze hagati y'abanywanyi ba cddfd bariko barafata nabi cyane abatavuga rumwe nabo aho abantu benshi bariko barafatwa bari bagakubitwa banakwiketse ko mutavuga rumwe kayogoro ni mu yihe ntara
mu kayogoro ni mu majyepfo y'uburundi mu ntara ya makamba eee
twebwe rero tugasabana cyane cyane amashyirahamwe cyane cyane mpuzamakungu cya hamwe na mwebwe abamenyeshamakuru ko muhoza mukatohoza kugira ngo inkuru zize ziramenyekana kuko biraboneka ko abafashwe bagirirwa nabi cyane baratoteza none se abashinzwe umutekano n'abashinzwe intwaro baricecekeye ntacyo babikoraho
ahubwo twabona yuko abashinzwe umutekano nabo bashinzwe iby'intwaro aribo boba bariko barasa nk'ababikora bashyiraho igitutu kuko baca bakoresha abanywanyi babo bo mu mugambwe cddfcd mu kuza bara- baradoma ko aho batavuga rumwe aha twotanga akarorero nk'umwarimu witwa pitariho ni- ubu tutazi iyo agerereye abandi barafashwe tukabona yuko ari itotezwa rikomeye cyane mu gihe kandi iyi komine ya kayogoro yarimwo biboneka yuko yarimo umutekano ariko bakaba aribo bariko barawuhungabanya
yewe leon nimba ari uko nguko bimeze nimba utabeshya koko ibyo bintu biteye ubwoba kubera ko ntabwo na ntabwo nabihisha rwose ndumva abarundi baba batigira ku ku kahise nko mu rwanda igihe leta yananirwaga interahamwe zikigabiza igihugu zikaba arizo zigitegeka ibyakurikiyeho byaragaragaye nimba utabeshya ibyo bintu birakomeye cyane kuri prema twashaka ivyo bintu bishyirwa habona kuko urabona ko amashyirahamwe ahora bavugira za- bitagikunda ariko mu kurangiza nagomba ngire ko ndabasaba mwebwe muzoturonderere bishoboka yuko nka usenera jabu hari ibintu tubona yandika cyane cyane kuri facebook turashaka nimba mwobona uburyo mwo mudutumirira tukamubaza ibibazo reka tuzamushake hanyuma ariko se ni- ni- nimba wowe ushaka kumubaza ikibazo ngaho kimubaza ahubwo azagushaka azagusubize yagushakira kuri iyi radiyo yagushaka ku bundi buryo sinzi wakimubajije nawe ko ndabiha- ndahamya ko ashobora kucyumva
yego cyane reka nge kuko ngerageje gusoma ibyo yanditse ku rubuga rwiwe rwa facebook arabona yu- ya- yatanze ibintu tubona yuko umenga dini pari umenga ye- yashimye urugendo rwa mukapa dotire pari ararugaya Eh.
rero twashaka tuzomubaze igituma ya- ajya mu mayira abiri nk'ayo aduhe umuco we uko abona uko izi ngorane uburundi burimwo tuzozisohoka
eee icyo cyaba ari igitekerezo cye akakiguha wowe ku giti cyawe
Eh, byo- byoba byiza hamwe mugerageje mukamushakira hanyuma kakima ku giti cyanjye nkumva wewe viziyo afitiye uburundi
rwose leon reka tuzagerageze tumushake muri iyi minsi iri imbere hanyuma nitugira icyo tugeraho tuzakubwira kandi icyo nzi cyo ni uko nawe atajya yanga ku- kuganira n'abanyamakuru ndibwira yuko koko mushobora kuziganirira leon urakoze
mukomere ku ijwi rya amerika
yego komera komera ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagare pashel pashel wiriwe
ego turiwe ni amahoro namwe ni amahoro pasheri ryi- iri zina ryawe rivuga iki
ni cyo kimwe na pasifike tujya nyine
ah none se ubundi mu ruhe rurimo
Ne- na- njya- naragwibagiye mugabona hora- umenga cari igiportigesi nkicubuka neza eee
Eh, nuko uri mu yihe ntara se wowe
eh, ubu ndi mu ntara ya gitega niho nibereye hanyuma mu gisagara cya gitega uri kure yacyo
oya juste ndi hagati ya muri ico nyene ubu ni nka de kilometre yaho amasasu yarayahavugiye warayumvise
oya ntayo numvise eee
Eh, turaza kubivugaho mu makuru
eh, na- ariko na- ariko nayumvise nayo nshaka gushikiriza yego nyine umwanya ni uwawe rwose
Eh, nashaka gukenguruka ici- eh, ivyumviro umuhuza yarayavuze Mm, by'ukuri yerekanye ko aho leta y'u Burundi yarenganirijwe
yego ubu komeza hageze yuko Aha.
iruhuka nayo Mm, Twarake- twarakengurutse cyane kubona nabo batanguye kubona yuko ikiringo cy'umukuru w'igihugu kitakira ikibazo mm.
kandi narashimye no kubona yaratumiriye abagwanya ubutegetsi ko botangura kuyitegurira amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri icyo nanjye nicyo nubahanuwe ye ubu ingorane dufise mu burundi ntikiri ivyi- ntikiri iyikiringo Mm.
ahubwo dufite ikibazo cy'ukuntu tworonka ibyo dufungura n'ukuntu tworonka akazi dukora kugira ngo dushobore kubandanya twiteza imbere ye
Eh, nibyo nagomba gushyikiriza murakoze ndagushimiye pasheli cyangwa pacifique
ego murakoze nawe ye ijwi ry'amerika duhamagare na gilbert gilbert wiriwe mwiriwe cyane yego nuko nawe rero mu magambo magufi yego je najyamvuge eh, hamwe ngira ngo abantu bo muri sinarede ba minani na ba jeremi ba minani jeremi hariho na jean minani bamwe baba banyumva eh, bareke gucokoza ujya muhuza mu bintu mu- muze mu biganiro by'abarundi kuko ku bisanzwe ibi bihugu byo muri east africa ni bya- bya- byamushizeho kubera yuko bimwizeye sinumva igituma rero ubuca bagomba baza kumucokoza bavuga iki ukweri bigumye ba- batume bakora neza mu bintu bya mu- mu- bakoresha ubundi buryo bamushikire mu rupfasoni mugabo bareke kuza baravuga i- ibyo bishakiye ikindi kintu naco no- no- nogira noshima cane ku ijambo yari ashikirije Eh, wari uweje kuvuga avuga ati mu burundi ubu u- ikintu gihari si ikibazo cya manda ibya manda byaraheze si kandi izindi manda yabatu ko abanyagihugu twaramaze kumutora aho dushima yuko gusa baba ni- tu- tu- turonka turonka amahoro baduha amahoro gusa abo bantu baguma baza kuduhungabanya rimwe na rimwe kugira ngo tubandanye dutere tuje imbere Mm.
nta bindi yego gilbert Yego.
urakoze niyo namwe murakoze ye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro murisanga buri wa gatandatu ni umwanya wanyu maze rero twagerageje gusaranganya uko dushoboye rwose abo tutashoboye guha ijambo muratubabarira ariko nduzi inosenti arimo ashakira undi muntu telefone zikanga abo tutashoborera guha ijambo mutubabarire cyane uyu munsi mwari mwifuje kugira ijambo muri benshi mujye mukomeza mutyo tuzajya tugerageza gusaranganya uko dushoboye kose maze rero imana ikomeze ibaho umugisha turongera mu kanya saa kumi n'ebyiri mu makuru mube mwumva ako kazi ke wikendi nziza
ndifuza gutura muri uyu munyenga ndimoyo mbega urukundo rudafite ikiguzi ubaye uwanjye nanjye mbaye uwawe inyenyeri inyobora tazigera izima intambwe yawe uzunsangira uti bihumbi wowe roho yanjye izahora irata roho yanjye roho yanjye we roho yanjye izahora irata roho yanjye roho yanjye roho yanjye oh baby roho yanjye izahora irata igitego natsinze abandi oh. umwari ubahiga bose oh yeah dutambuka tutanyuranye hey. mu byishimo bidacagase hey. wabaye ikinege imfura na nshura